murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye gutandukana ni tomasi kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya makumyabiri n'icyenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ijwi rya amerika ni kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho ku maradiyo yanyu mudukurikira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi turi mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ibyo rero bizatuma bamenyesha amakuru batajya muri gereza ahubwo mu gihe basanzwe bahamijwe n'icyo cyaha babaca amahera babaca amafaranga cyangwa se babace izindi ndishyi izo arizo zose ariko zitarimo kubajyana muri gereza uyu ni umunyamakuru w'umunyarwanda robert mugabe umuyobozi w'ikinyamakuru great lakes voice arashima icyemezo cy'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite cyo gukura icyaha cyo gusebanya mu mushinga w'igitabo cy'amategeko agena ibyaha n'ibihano mu rwanda mu rwanda kandi leta iratangaza ko ubukungu bw'igihugu bwazamutseho umunani ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi naho mu burundi ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi onpr gihagaze neza mu mafaranga ariko abakukuruke bahembwa make ni ingingo nkuru z'amakuru yo mu biyaga bigari ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika nk'uko mubizi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze thomas tuyahere muri liberia komisiyo y'igihugu y'amatora yaraye itangaje ko george weya yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi mirongo itandatu na rimwe n'ibice bitanu ku ijana akaba yatsinze mu ntara cumi na zine kuri cumi na zitanu zigize icyo gihugu George Weah afite imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko yarushije uwari asanzwe ari cegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai nawe afite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko amatora yabaye ku munsi wa kabiri igice cya kabiri mu matora ya mbere Weah yari yarushije Boakai ariko ntiyagira amajwi ateganywa n'ibwirizwa shingiro kugira yemezwe ko yatsinze leta z'ubumwe za amerika kiri mu bihe by'imbeho nyinshi irenze urugero cyane cyane mu bice byo hagati no mu buseruko kandi ibyo ngo bigiye kubandanya gushika umwaka mushasha utangure abagendereza ibihe baragabisha abantu kwikingira cyane kugira ntibahure n'indwara ziterwa n'imbeho bavuga ko muri leta ya minnesota imbeho iza igeze ku gipimo cya degere celsius mirongo itatu n'indwi munsi ya zero ibiharuro biheruka kuba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ibiri na kane ni mu gihe abanyagihugu bo mu gisagara cya eri ni muri leta ya pennsylvania ejo ku munsi wa kane bari bagikura neje yapima uburebure bw'imetero imwe n'igice yaguye mu ntango z'indwi turi ko turarangiza amashyirahamwe yitanga mu gufasha muri iki gihe ntiyorohewe mu bihe bari ko bagerageza gutabara abantu batagira aho baba basanzwe baba mu mabarabara hamwe n'ingenzi zagiriye ingorane mu mabarabara atandukanye mu gisagara cya new york buramatari waho andrew kuwomo yagabishije abanyagihugu biwe hamwe n'ingenzi zihurumbira icyo gisagara kwitegurira ibihe bikanye bikomeye cyane ni mu gihe amamiliyoni y'abantu yitezwe mu kibanza cya times square mu mugenzo wama ubu ko umwaka utashe aho baharurira hamwe amasegonda ya nyuma imbere y'uko umwaka mushasha utangura ibisagara bikomakomeye bibangamiwe n'imbeho kuruta ibindi ni chicago st louis new york washington hamwe na atlanta inama yawunijejwe umutekano ku isi yarafashe ejo ingingo yo kubuza ibivuko byose byo ku isi kwakira ubwato bune bwagirizwa gutwara ibidandazwa byabujijwe mu bihano mpuzamakungu byafatiwe igihugu cya korea ya ruguru ibyo byatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp mu makuru rivuga ko ryakuye muri oni iyo ngingo yasabwe na leta z'ubumwe za amerika yari itumbereye ubwato cumi ariko ubushinwa bwashigikiye guhana ubwato bune gusa nk'uko amakuru ava muri oni abivuga nta mazina y'ubwo bwato aramenyeshwa muri uyu mwaka rero w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi inama ya oni ijejwe umutekano ku isi imaze gufatira koreya ya ruguru ibihano inshuro zitatu mu kwezi kwa munani ukwezi kw'icyenda hamwe n'uku kwezi kwa cumi na kabiri leta z'ubumwe za amerika yatangaje kuri uwa kane ejo ko igiye kongera guha uburenganzira abanyaturukiya bwo gusaba viza ku bifuza kugira ingendo aha muri leta z'ubumwe za amerika amerika yemeza kandi ko turukiya yemeye kuzoza irayimenyesha imbere y'uko ifunga umukozi wese wa ambasade ya amerika turukiya yashimye iyo ngingo kuri viza ariko ivuga ko ataco yemereye amerika leta z'ubumwe za amerika yari yahagaritse gutanga viza ku banyaturukiya bifuza kwinjira muri amerika mu ntango z'uyu mwaka inyuma yaho metin topuze ni umukozi wa ambasade ya amerika i istanbul muri turukiya afatiwe yagirizwa ibikorwa by'iterabwoba turukiya nayo yaciye ifata ingingo yaciye ifata ingingo yo guhagarika guha viza abanyamerika bifuza kwinjira muri icyo gihugu mu guheraheza aya makuru umuhari wa leta ya kisilamu wigambye ko ari we wagabye igitero cyahitanye abantu mirongo ine gikomeretsa abandi mirongo umunani na bane ikaburu ku nzu irimwo ikigo ndangakaranga cy'abayisilamu b'abashiyite gifatanye umubano na irani mu itangazo umuhari washyize ku rubuga rwa interinete ejo wavuze ko iyo bombe yatezwe n'umwiyahuzi kandi ya hanakoreshejwe n'izindi bombe zitatu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri afghanistan yabwiye ibinyamakuru ko abagore bane n'abana babiri bari mu bahitanywe n'ivyo bisasu
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu noneho amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi abakozi bajya mu zabukuru bahabwa agahembo gato nyamara ikigo kibahemba ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi onpr gifite amafaranga menshi ku buryo kinayashora mu mabanki mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru i bujumbura umuyobozi wa onpr valentin bagorikunda yasobanuye ko amategeko abagenga ntaho avuga ko bagomba abanywanyi babo inyungu baronka fidelite yishatse yaduteguriye inkuru ikigo onpr kijeje gutekaniriza akadoza abakozi ba leta kiradaje ishinga no kugwiza ubutunzi bwacu kuri uyu wa kane mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru ku byaranguwe mu bibiri na cumi n'indwi valentin bagurikunda arongoye ico kigo yavuze ko hari imitahe batanze mu mabanki n'atashimye kuvuga agaciro kayo amahera twashize muri banki ni amahera y'ingurane tuba duhaye banki ni ukugira nayo ituzanire inyungu ayo mahera rero twashyize mu banki bita benede kubera ariyo banki yatwemerera inyungu iruta ayandi mabanki abasinukurirwa ndababwira muragenda mubaze benede zobabwira nayo ariko igihambaye ni uko ubutunzi bw'abanywanyi tugerageza kwama tubuteza imbere onpr hanini iraba abakozi ba leta bari mu bisata by'indero abacamanza hamwe n'igice cy'abaganga bakorera ku mavuriro ubutunzi bwayo buri mu minwe ya leta bukaba nkako igice kinini cy'abanywanyi b'ico kigo bagizwe n'abigisha hisunzwe ibiharuro by'abanywanyi ibihumbi mirongo icyenda na bitatu n'ijana mirongo icyenda abigisha ni ibihumbi mirongo irindwi n'umunani n'amajana na mirongo itatu na kimwe muri abo banywanyi ibihumbi bitanu bagenzwe mirongo irindwi na babiri baramaze gukukuruka ubu bahembwa agahembo k'abakukuruke bakavuga kandi ko ari gato deninzo habona imana ni umwe muri abo bakukuruke noba mbeshe mvuze ko kadushimisha kuko ni gato burya rero bavuga yuko iyo umuntu agiye gukukuruka aba agiye gupfa nivyo rero nivyo barabivuga kandi biracari ivyo kuko kuko acaronka pansiyo idashobora kumufasha kumufasha kubaho kandi urumva aho bigoye bigoye umukozi wa leta kukuruka ubuzima bwiwe butanguye kugoyagoya ingwara zimwe z'abasaza zitanguye kuza akeneye gufata imiti kenshi urumva rero ivyo vyose bikoranye kandi akaba adafise aho yikora kugira ngo ivyo vyose ashobore kubitunganya urumva ko bica bimugoye biragora bice bigorana mu gihe abanywanyi baronka agahembo gato twabajije valentin bagura ikunda ko hari ico bahungukira y'amafaranga y'abadandajwe nakubwiye yuko mu guharura pansiyo twisunga amategeko nakubwiye yuko iyo turiko turagwiza ubwo butunzi twisunga amategeko amategeko nataba yarateguye prime igihe ubwo butunzi bwiyongereye ntidushobora kuyitanga amategeko yarateguye prime mu gihe ubwo butunzi bwiyongereye ntaco tuma tutayitanga mugabo uko amategeko ameze ubunye kugwiza ubwo butunzi ni ukugira ikigo kizobandanye gikora gushika abakukuruke bahembwa muri ico kigo basaba ko ico kwihutirwa ari uko bofatwa co kimwe n'abandi leta yosubira ku mugambi yari yagize mwiza yuko umuntu akukurutse yoronka pansiyo ifite n'isano n'umushahara yahora afata niko bimeze n'ahandi hose ni nako bimeze ngaha mu burundi wacu bafata pansiyo muri rss niko babaharurira ku mushahara brit bahora bafata bo batanga ku interano bikaba ari uzotuma umuntu ashobora kuronka pansiyo ifite n'isano n'umushahara yahora afata ikigo onpr kuva gishingwa mu bibiri na cumi intumbero yaco yari yuko umukozi yohembwa hisunzwe umushahara yarageze ko mu kazi leta nayo amafaranga umutekanyiriza muri ico kigo nayo nyene akisunga agashahara uwo mukozi aba agezeko ivyo byari gutuma agahembo k'abageze mu zabukuru kisununura iyo ntumbero ntiyigeze ishikwako uko vyakorwa na kera niko n'ubu bikiri haba mu gutekanyiriza umukozi kazoza canke mu kumuhemba iyo ageze mu zabukuru ntihisungwa umushahara yari agezeko yamara hisungwa umushahara w'ibanze ibi twavyiganiwe namwe mu baterereye ivyiyumviro mw'ishingwa ry'ikigo onpr ibujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika mu rwanda ubukungu bw'igihugu bwazamutseho umunani ku ijana muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ni umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu john rwangombwa waraye abitangarije i kigali mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru asumuta kaboyi araduha ibindi bisobanuro guverineri rwangombwa avuga ko ibyashingiweho kugira ngo ubukungu bw'u rwanda bube bwifashe neza muri iki gihe ngo ari ibihe by'ihinga bitabaye bibi nk'ibyo mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uyu muyobozi avuga ko ibyoherezwa mu mahanga byiyongereye ku kigero cya mirongo itanu na gatatu ku ijana guverineri wa banki nkuru y'igihugu avuga ko urwego rw'imari mu rwanda rwazamutse rwangombwa akavuga ko mu mezi icyenda y'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi umutungo wa banki wazamutseho cumi na karindwi ku ijana ugereranije n'ukwezi kwa cyenda ku mwaka ushize aho ubu barirwa muri miliyari miliyari ibihumbi bibiri magana atandatu mu mafaranga y'u rwanda ku bigo by'imari iciriritse umutungo wiyongereyeho ku kigero cy'icyenda n'ibice bitanu ku ijana bikaba bigeze kuri miliyari magana abiri mirongo ine n'ebyiri n'ibice bine mu mafaranga y'u rwanda uyu muyobozi akishimira ko ubukungu bw'u rwanda bwifashe neza ishimira yuko ubukungu muri uyu mwaka bwagaragaje kugenda buzamuka kurusha uko byari byatangiye bimeze muribuka ko igihembwe cya mbere ubukungu bwari bwateye imbere rimwe n'ibice birindwi ku ijana gusa biza kurushaho kumera neza mu gihembwe cya kabiri bizamukaho kane ku ijana mu gihembwe cya gatatu bigaremera neza kurushaho bizamukaho umunani ku ijana iyo turebye mu bucuruzi bwacu mpuzamahanga ibyo twohereza amahanga byazamutseho mirongo itanu na gatatu n'ibice birindwi ku ijana naho ibyo tumiza amahanga bigabanuka rimwe n'ibice bine ku ijana ibyo bituma ikinyuranyo cy'ibyo twohereza amahanga n'ibyo dukurayo kimanukaho makumyabiri na rimwe n'ibice kimwe ku ijana ibi bikaba byaragize ingaruka nziza rero ku ku ifaranga ryacu ko rihagaze ku isoko ry'ivunjisha turabona uyu mwaka tuwurangiza ifaranga ryacu ritaye agaciro ho gatatu n'ibice zero karindwi ku ijana ugereranyije n'uko ryari ryateye agaciro icyenda n'ibice birindwi ku ijana mu mwaka ushize banki nkuru y'igihugu bene itangaza ko kandi yagabanije inyungu fatizo amabanki ahererwaho inguzanyo ivanwa kuri gatandatu ku ijana igezwa kuri gatanu n'ibice bitanu ku ijana mu rwego rwo gukomeza korohereza banki uko zibona amafaranga ziguriza abakiriya bazo guverineri rwangombwa avuga ko ibi bifite akamaro ko amabanki azabasha guha inguzanyo zihagije abakiriya bazo baba bazigana tubona rero byaragize ingaruka nziza ku mibare y'ukuntu banki zitanga imyenda ku bikorera kuko mu mezi icyenda ya mbere y'uyu mwaka inguzanyo zahawe abikorera zazamutseho cumi na kabiri n'ibice bitatu ku ijana ugereranyije n'uko byari byazamutseho umunani n'ibice umunani ku ijana dukurikije ibi byose rero twavuze bigaragaza impinduka nziza muri uyu mwaka kuko twarangije umwaka ushize ubukungu busa nawe bugenda bugana hasi ubu twabonye butangiye kuzamuka dusanga banki nkuru y'igihugu yakomeza gushyigikira uwo muvuduko w'iterambere uzahuka akanama rero ka politiki y'ifaranga kaba kafashe icyemezo kugabanya urwunguko ngenderwaho rwa banki nkuru y'igihugu kuva kuri gatandatu ku ijana kujya kuri gatanu n'ibice bitanu ku ijana muri iki gihembwe cya mbere cy'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani tugiye gutangira nubwo inyungu banki nkuru y'igihugu itangiraho inguzanyo ku mabanki yagabanutse ku kigero cya gatanu n'ibice bitanu ku ijana mu gihe banki ihaye umukiriya amafaranga imuca inyungu iri hagati ya cumi na gatandatu na cumi n'umunani ku ijana bamwe mu bafite za banki mu rwanda bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko bakomeza kugurisha amafaranga yabo muri banki nkuru y'igihugu ku giciro gito kuko abakiriya bo hanze bafite ubushobozi bwo kwishyura inguzanyo bahabwa mu mabanki ari mbarwa amabanki ngo ahitamo gushyira amafaranga yayo muri banki nkuru y'igihugu ku nyungu nke aho kuyaha abakiriya bishyura menshi ariko nta cyizere cy'uko azagaruka gihari umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu avuga ko kugeza ubu igipimo cy'inguzanyo zitishyurwa neza cyagabanutse aho cyari kigeze ku munani n'ibice bibiri ku ijana muri kamena ariko ubu kikaba kigeze kuri karindwi n'ibice birindwi ku ijana nubwo ariko abashinzwe iby'imari mu rwanda bakomeje kwemeza ko ubukungu bw'igihugu bwifashe neza ntawabura kuvuga ko hari icyiciro cy'abanyarwanda babyumva nk'inzozi cyane cyane ababaho mu bukene bukabije batabasha kubona n'ifunguro rya buri munsi ntabwo biboneka buri gihe kubera ko akazi kabuze turya ari uko imodoka ije mu mucanga rimwe tukabwirirwa ubwo ubwo nimba natomboye nkabona imirongo y'ibishyimbo ya magana atanu n'ikiro cy'ubugari cya magana ane inyanya zo umunyu ubwo ni ukubirira imirongo y'ibishyimbo ushobora kuyirya nka kane kubera ko ari ibifite ubugari ibiro ibiro bibiri wenda ibiro bibiri ushobora kurya nk'iminsi itatu cyangwa iminsi ine kuko ntabwo twe turira guhaga kubura ubukene bwacu twifitiye ufata ikiro cy'ubugari ukigabanye umuryango w'abantu batanu ni ukwihangana ni ukwizirika nubwo hari abaturage bamwe bagaragaza ko ubukungu bwabo butifashe neza guverineri wa banki nkuru y'u rwanda yemeza ko muri izi mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi ubukungu bw'u rwanda bwazamutse ku kigero cy'umunani ku ijana kandi ibiciro bikaba byarazamutse kuri kabiri n'ibice bibiri ku ijana avuga ko mu ntangiriro z'umwaka utaha bibiri na cumi n'umunani ibiciro bitazazamuka kurenza gatatu ku ijana ibi nasanga abaturage badakwiye kugira ikibazo cy'izamuka ry'ibiribwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda nanone abadepite baraye batangiye gutora itegeko rihana ibyaha mu mushinga waryo icyaha cyo gusebanya cyavuyemo diane ninahazwe yabajije robert mugabe uko bagenzi bacu mu mwuga babyakiriye mu rwanda robert mugabe ni umuyobozi w'ikinyamakuru great lakes voice iyo ngingo twayakiriye neza kuko n'ubusanzwe twe twakoze inama y'abamenyesha amakuru bose bo mu rwanda twumvikana yuko twandikira parema tubasaba yuko iyo ngingo yo gukura icyaha cyo gusebanya mu gitabo mpanabyaha cy'u rwanda yavamo kuko yaba ibangamiye cyane itangazamakuru ikaba ibangamiye n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ariko nyine nubwo ibyo babikoze hari hacyariho izindi ngingo nazo zijyanye na defamation barekeyemo izo nazo kandi ni ingingo zikomeye cyane uburyo zishobora gusanga abanyamakuru bose bari muri gereza kuba bayikuye mu nteguro y'itegeko rihana ibyaha ikaja mu mategeko agenga ubuzima bwa minsi yose harimo n'imiryango biza vyungura iki mu itangazamakuru mu gihugu cy'u rwanda biza byungura yuko mu nkuru bazajya bavuga izo arizo zose umumenyeshamakuru mu gihe yavuze inkuru azayikora adafite ubwoba yuko uwayumva wese cyangwa uwumva wo bavuze ko yatekereza yuko barimwo kumusebi kubera ko biragoye cyane muri sosiyete zikiri inyuma ntabwo batandukanya kiritike no gusebanya iyo umunenze atekereza ko wamushebeye ibyo rero bizatuma abamenyesha amakuru batajya muri gereza ahubwo mu gihe basanzwe bahamijwe n'icyo cyaha babaca amahera babaca amafaranga cyangwa se babace izindi ndishyi izo arizo zose ariko zitarimo kubajyana muri gereza muravuze yuko abanyamakuru mu rwanda ahanini mushima iyo ngingo ariko ibyerekeye ubwisanzure mu kumenyesha amakuru kuri uno mwanya byifashe gute biracyarimo ikibazo n'ubwo defamasiyo bayikuyemo harimo izindi ngingo zigera kuri eshatu zijyanye no gusebanya iya mbere ari nayo ikomeye cyane hari icyaha cyo bise muri uwo mushinga umushinga ngo gusebya umukuru w'igihugu kiritike ariyo yose ishobora kuba ku mukuru w'igihugu bashobora kwifata nko gusebya umukuru w'igihugu bakagufunga imyaka itari hasi y'imyaka itatu kandi hari ingingo ivuga gusebya umukuru mu bagize inzego nkuru za leta ni ukuvuga abadepite abasenateri abaminisitiri biroroshye yuko abo bayobozi tuba tubavugaho kubera ko umwuga wacu wa buri munsi ni uwo kumenyesha amakuru kandi amakuru ntabwo yikorakorwa n'abantu harimo no kunenga no kugaragaza amakuru y'ibintu bitagenda neza mu gihe rero uzaba unenga ibitagenda neza ku muyobozi azajya kurega defamasiyo bagufunge byibuze hagati y'amezi atandatu no kugera ku myaka itatu hamwe n'amafaranga ibyo rero ni ibintu bigikomeye urugero nkanjye ejo bundi najyaga mu busuwisi bangarura ku kibuga cy'indege haza umuyobozi wa cid ambutsa kugenda arambwira ngo hari kese ngo bakurikiranye muri demiri seyisi ngo n'ubu iracyakomeza investigasiyo bakora iyo myaka yose batanze no mu butabera ni investigasiyo nyabayo ariko ukabona ari uburyo bwo kukubuza gukora umwuga wawe ikindi iyo investigasiyo bakora nta kindi bambazaga n'umwaka wa demirise bambazaga ibintu bijyanye n'umwuga wanjye ibyo nanditse kiritike nanditse z'aba opiniyo hari inkuru twakoze z'abantu b'abavigitime bagiye b'abavigitime n'ubutegetsi ubwo ari bwo buviyora turuwa zabo ariko bakabyita yuko yewe ndimwo gusebya igihugu ndimwo ndagambanira igihugu ndakorana n'abanzi b'igihugu ibi byose ukabona kikiri ikibazo gikomeye cyane kuba wakwisanzura nk'umunyamakuru ugakora umwuga wawe niyo mpamvu ubona cyane abamenyeshamakuru bo mu rwanda hari kwiniga mu bitekerezo mu mwuga wawe ukawukora utisanzuye kubera presiyo nk'izo zose igitutu baba bagushyiraho robert mugabe umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa dovoyisi tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika mu gihe yiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavugaga yuko naramuka atowe azahindura byinshi mu birebana n'ibyo igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika zikora mu mahanga n'uko zihakora agereranije n'abari abakuru b'ibihugu bamubanjirije inkuru ya william gallo ari washington dc yasubiwemo na pierre claver niyo nkuru mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwaka uheze donald trump yama yidogera ingene leta zunze ubumwe za amerika ifasha mu bya gisirikare mu bindi bihugu byo ku isi gushikaho kiba igice kinini mu byo yashikiriza mu majambo yiwe yavuze kenshi ati twakoresheje imiliyaride zirenga ibihumbi bitandatu z'amadolari mu gice cyo mu buraruko bwo hagati ayo twari kuyakoresha mu kubaka inshuro zibiri igihugu cacu mu mwaka wiwe wa mbere ari ku butegetsi ibiharuro by'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi vyerekana ko trump yagerageje kugwana kugira ngo arabe ko yoshira mu ngiro umugambi wiwe yise wo gushira imbere amerika ku isi iyo hageze gukoresha inguvu za gisirikare aho kuba ivyo perezida trump amaze kurungika abasirikare b'abanyamerika benshi mu bice birimwo intambara mu buraruko bwo hagati no muri aziya y'amajepfo ibisasu vyinshi vy'amabombe biramaze gutegwa mu bihugu vya irake siriya no muri afghanistani ikindi nuko yateje imbere uburyo bwo kwica ku isi hakoreshejwe indege zitagira abadereva ikiyongereko rero ni uko ubu bigoye kubona ingene politiki y'amahanga ya perezida trump idashingiye ku gutera mu bya gisirikare nk'abari imbere yiwe muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu atari uko trump asa n'ukoresha inguvu nyinshi za gisirikare ugereranije na barack obama nk'uko vyemezwa na christopher priblo umuhinga wo mu kigo c'ubushakashatsi citwa cato muri afghanistani inguvu zagwijwe na kabiri ego niko birashoboka ko atangwana ruhasha iboneka yosigura politike ya perezida wa amerika donald trump muri afghanistani aho leta zunze ubumwe za amerika zimaze imyaka cumi n'itandatu zirwanya abihevyi b'abatalibani imbere yo gushikira amabanga yo kurongora igihugu trump niwe wa mbere atemera intambara akabifata mbere nko gupfisha ubusa ubuzima bw'abantu hamwe n'amafaranga yanasaba ko abasirikare bari muri izo ngwano bokugwayo ariko mu mezi atandatu ya mbere y'intwaro yiwe perezida trump yarivuguruje afata ingingo nyabona yo kongereza uburyo amerika ikoresha mu ntambara muri afghanistani ibiharuro by'igisirikare cya amerika nabyo byerekana ko ibisasu by'amabombe ategwa muri afghanistani n'ihuriro ry'igisirikare c'ishamwe otan yiyongera inshuro zitatu muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hagereranijwe n'ayatewe mu mwaka uheze ibitero vy'amabombe bizonabandanya no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugira ngo igisirikare ca amerika kibandanye umugambi wo kugwanya abihevyi bamaze kumenyekana kuva donald trump abaye perezida igitigi c'abasirikare n'abasivile b'abanyamerika bakora mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi barungitswe mu buraruko bwo hagati no mu buraruko bwa afurika ciyongereye ibice mirongo itatu na kimwe kw'ijana ibi nivyemezwa n'ubwo bushikiranganji aho harimwo abari mu bice bizwi ko birimwo intambara nko muri za iraki siriya na afghanistani hamwe rero no muri koweti mu bice by'abarabu muri katari n'ahandi igisirikare ca amerika giheruka kwemanga kandi ko gifise abasirikare ibihumbi bibiri mu gihugu ca siriya no kuvuga barenga inshuro zine uko bamwe mu bategetsi b'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bari babivuze icegeranyo giheruka gusohoka cerekana ko n'ubu abasirikare ba amerika bataragera gukura akarenge muri siriya ku ntwaro ya trump niho amerika iteye amabombe menshi ihuriro mpuzamakungu rigwanya abihevyi ba leta ya kiisilamu muri iraki no muri siriya ririko ricucagira ibisasu vy'amabombe inshuro mirongo itatu kw'ijana muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ivyo no kurusha uko vyagenze mu myaka y'imbere nk'uko ibiharuro bivyerekana ni mu gihe urwo rugamba ruriko rurahera kuko n'umuhari w'abo bihevyi uriko uratsindwa buke buke ugukoresha indege zitagira abadereva navyo nyene byarabandanije no mu bindi bice aho ni mu bihugu vya yemen somaliya pakistani no muri libiya ivyo no kubandanya urugamba rwa perezida barack obama rwo kurwanya abansi karuhariwe nimba perezida obama yarongereje inguvu mu mugambi wa amerika wo gukoresha indege zitagira abadereva trump wewe yarawongereje inshuro nyinshi cyane urabye ibihugu ukoreshwamwo ivyo bivugwa n'umushakashatsi mu buhinga bw'indege zitagira abadereva rachel stor mu kigo c'ubushakashatsi ku bibazo vy'umutekano n'ubutunzi citwa stimson center ico gikorera mu gisagara ca washington dc muri amerika muri yemen ibitero vy'indege za amerika vyiyongereye inshuro zitatu no muri somaliya uno mwaka ibitero nk'ivyo vyaragwijwe na kabiri ugereranije n'umwaka uheze ivyo vyemezwa na jessica parkis akorana n'ibiro vy'abamenyeshamakuru bakunze gukora amatohoza akaba akurikiraniye hagufi imbere n'ivyerekeye indege zitagira abadereva uwo avuga ko ibice bitari bike vyagizwe nk'ibice bikomeyemwo intambara bigatuma amerika icucagirayo ibibombe igisirikare ca amerika gishobora no gutera amabombe vuba muri niger ni nyuma y'aho ico gihugu ca afurika gihereye mu kwezi guheze uburenganzira amerika bwo gucisha hejuru yaco indege z'ingwano zitagira abadereva nta gitangaje kirimwo abahinga bamwe bamwe bavuga ko iyo migambi ya gisirikare ya perezida donald trump idatangaje nka pribl wo mu kigo c'ubushakashatsi kato avuga ati mu majambo nka yose ya donald trump aciyamamaza eka n'imbere yaho gato yerekana ko ivyo gukoresha inguvu bizokwiyongera aciyamamaza trump yarigeze gufobeka avuga ko azotera ibibombe abihevyi b'umugwi w'iterabwoba wa leta ya kisilamu yemeje kandi ko azokwiha igitoro nko kwisubiza ivyo batakaje mu vya gisirikare mu bihugu nka iraki na libiya umuhinga priblu avuga ko ivyo bidasigura ko perezida trump azoreka kurwana intambara n'atazikunda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika trump siwe mukuru w'igihugu wa mbere bigoye gushira mu ngiro ivyo yemeye mu kwiyamamaza na perezida barack obama yari yaremeye ko azokura abasirikare muri iraq yarabikoze imbere y'uko ikiringo ciwe gihera ariko yaciye asubira kubarungika kurwanya intagondwa za leta ya kisilamu muri ibi bihe byo gusozera umwaka aho ni nko kwibutsa ko kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu wa amerika bemera ko bazokora byinshi mu migambi yabo y'amahanga ariko iyo hageze kubishira mu ngiro bikaba umugani kuko biheza bikabata kuw'amazi
yeah, umwaka uheze wari umwaka mwiza wakendubura kamite chiza ubwambe nambire mubwire bonane njiza facebook friends thank you kumurunge nje kuri uyu mwaka imana ibahezagire uyu ni umwaka mushasha tuje twihindure ibicumuro twakoze imana tubabarire ntabazi nzira rimvuze ariko naracumuye abona ko rero nabi nashaka mumbabarire ndabasabye imbabazi mwese ihakiri kare ntabwo nari umwerada ariko ndabakunda ntabwo nabaye byose ntashosa nk'ipfunda mushasha ni mwe bashasha mutangwe neza muheze neza muronke amahoro mutandukanye n'amasoro mwibereho nshuti zacu radiyo yanyu ijwi rya amerika irakomeza ibiganiro maze rero mukomeze mugubwe neza mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.